i ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki indwi y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federika nkundikije
nagoma menyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri uyu ni perezida w'uburundi pierre nkurunziza ariko aratangaza ko atazosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri igihe azoba arangije ikiringo ciwe yabitangaje inyuma yaho atera igikumu kw'ibwirizwa shingiro rishasha ry'uburundi iyi nkuru co kimwe n'ibivugwa kuri ingingo turabigarukako mu kanya kari imbere uyu munsi kuwa kabiri niho umukuru w'igihugu cy'uburundi pierre nkurunziza yatera igikumu ku ibwirizwa shingiro rihinyanyuye riherutse gutorwa n'abanyagihugu ibirori vyabereye ibugendana mu ntara gitega hagati mu burundi nyuma yaho ahatera igikumu ku itegeko ryemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu ngoro yiwe iri mu gisara ca gitega pierre nkurunziza yaciye aja muri komine bugendana gushikiriza ijambo uburundi n'amakungu mu vyo yashikirije yagarutse ku bibazo binyuranye bijanye no gusubira canke kudasubira kwitoza kwiwe n'ingene inzego ziriko zigiye kubandanya zikora inzego zihari muri iki gihe reka dutega amatwi mugenzi wacu fidele Sabimana yaduteguriye inkuru mwija mukuru w'igihugu petero nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu yagiye aratanga umuco ku bibazo vyahora vyibazwa n'abantu batari bake bimwe muri ivyo bibazo vyaba na bariya ni bijanye n'ibizoshikira inzego ziri uno musi mu gihe umukuru w'igihugu yoshira igikumu ku bibwirizwa shingiro rihinyanyuye kuri ico kibazo perezida nkurunziza yagize ati ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iri bwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko inzego mwitoreye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu nizo zizobandanya kurongora kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matora y'umwaka wa mirongo bibiri na mirongo ibiri kandi amategeko adateye kubiri n'iribwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa ntihagire rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro ryihutira gushiraho umushikiranganji wa mbere n'ibindi bihuha vyinshi ryihutirwa cane cane ni ugutsimbataza ntayo kwikukira iteka n'itekane vy'umwenegihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye umuryango umuryango wa Afrika y'ubuseruko ingingo y'amajana 288 hamwe n'ingingo y'amajana 290 zirabitomora neza naho kubiyumvira kwinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro rizova rimugumiza ku butegetsi ibindi biringo perezida nkuru nziza yatanze umuco mubimenye neza kuva uno munsi iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero nkuru nziza nk'uko abansi b'Uburundi bari bamaze igihe babidumisha kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022 ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisi iyi ngingo ni integuro nziza y'imana mushobora vyose ku gihugu cacu ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje imana mushobora vyose niyo cabona mu karangamutima k'umugambwe sendefdd watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe sendefdd nagoma menyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igihugu c'uburundi yamenyeshe ko uburundi buteye indi ntambwe ihambaye kubera ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ariko aragira n'ico asaba amakungu burundi burateye intambwe kwikukira ikomeye cane tugize amatora ibwirizwa shingiro mu burundi umenga n'intama y'urinzu mu bihugu bibanyi twarabonye ibihugu bigira bitora amabwirizwa shingiro yabo aha mu karere mu Rwanda mu Buganda muri Tanzania muri Kongo muri Chad muri Cote d'Ivoire ndetse ni Buraya birwa baratora amabwirizwa shingiro ariko nta nduru bavuzako none abarundi bacumuye iki ico ni kibazo tubaza amakungu abarundi bacumuye iki mu kwitunganiza ivyabo nari kimwe twacumuye Perezida nkuru nziza yagize ico asaba abaserukizi b'ibindi bihugu mu Burundi dusavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuvuga ko Uburundi ari nyabagendwa kandi gitekanye amakungu ashishikare aba hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu muri ivyo birori vyabereye ku mutumba wa bitare umutekano wari urinzwe ku buryo bukomeye abagize leta abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari ngaho tutibagiye abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'u Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
inyuma yaho perezida pierre nkurunziza atangarije inkuru ivuga ko atazosubira kwitoza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twaganiriye na jean claude karerwa ndenza ko umuvugizi wa perezidansi y'uburundi atubwira ko iyo ngingo ari indahiro ya perezida nkurunziza yahaye abarundi bose kandi ari ntabanduka koko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'uburundi petero nkurunziza igihe ariko yashikiriza ijambo abarundi n'amakungu yashikirije muri komine ya bugenda na muntara ya gitega yamenyesheje kimwe mu bigabane bigize iryo jambo yamenyesheje yuko ikingo ciwe ca nyuma kizorangirana n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho azoca haba ayandi matora azoshiraho uwundi mukuru w'igihugu kandi yemeye ko azoshigikira n'uwo mukuru w'igihugu azotorwa muri ayo matora haracasigaye iyi myaka ishika ibiri kugira ngo ayo matora abe eh, mbega perezida pierre nkurunziza arashaka kwisubira ko agahindura iyo ngingo yatangaje yaciye umwibutsa yasubiyemo umwibutsa twakiriwe na basokuru umwibutsa uvuga ngo abarundi barayamaze yuko umugabo yihindukiza mu kirago ariko atihindukiza mu ijambo yasubiye kwibutsa yuko igihe yarahira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku itariki mirongo ibiri na ndagaro yavuze yuko arahiriye ikingo ciwe cya nyuma iyo ndahiro yirahiye imbere y'abarundi bo bene igihugu bene umurango babona ayirahira amakungu yumva ingingo shikwa na senari yubahiza ibwirashingiro yavuze rero yuko adashobora kwihindukiza adashobora gusubira inyuma ashobora kwivuguruza no kurenga kuri iyo ndahiro indahiro yisi indahiro ntarengwa hari amakuru yari yatangajwe cyane rwose avuga ko uh, perezida pierre nkurunziza ashobora gusubira kurongora igihugu uh, gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane hakaba haravuzwe n'amakuru avuga ko ari we kizigenza wenyine umugambwe ayo makuru uh, muyavuga ko iki ayo makuru ni ari mu rukurikirane rwa ya makuru atyoha igihugu cy'u Burundi n'abarongozi b'u Burundi amakuru amaze imyaka ngira ariko arakwiza imyaka cumi ku mvo zitandukanye zimwe zimwe tutaramenya n'izindi tuzi ariko ubwiwe umukuru w'igihugu yasabye abantu bakwiza mwene ayo makuru guhera uyu munsi kwihana bakazavanura n'iyo ngendo igayitse n'iyo nzira igayitse yo kuja baratega ibisi abarundi yo kuja baravuga aya muhe bakaja baravuga ibitaja ntirize yamenyeje neza yuko guhindura ibwirizwa shingiro ritahinduwe kugira ngo rihindurirwe umukuru w'igihugu petero nkurunziza ryahinduwe kugira ngo rihe iteka n'itekane ryubahiriza abarundi ritimbaza intara yo kwikukira cyane cyane ritegurire kazoza keza abarundi bariho n'abazoza mu myaka iri imbere kandi rifasha uburundi kwinjira neza mu muryango wa afurika y'ubuseruko ibyo nibyo byatumye ibwirizwa shingiro rihinduka ntihinduwe na gato kugira ngo petero nkurunziza azorongora uburundi nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ingaruka z'iyo ngingo isa niyatangaje cyane rwose amakungu mwibaza ko ari iyihe biragoye kuvuga ngo ingaruka ni izihe ntushobora kwinjira mu mitwe no mu mitima y'abantu umwe wese ngo ubone ibyo yumvira ariko hari abantu benshi mu burundi miliyoni z'abantu benshi mu burundi bamaze kumenyera petero nkuru nziza nk'uko umenga ni umubyeyi wabo umubyeyi nawe urazi ntashyira uburyohe umwifuriza kuramba ukamwifuriza kumara imyaka n'iyindi gusazana abo rero bashobora gucika ivutu bati mbega none ejo ninda azotubera umuvyeyi ariko petero nkurunziza yavuze yuko umugambwe cndfdd ari wo wamureze ukamuramura mbere uwo mugambwe uhava umugira n'imboneza bisigura yuko rero afashanije n'abandi bari muri uwo mugambwe bazofasha kugira ngo haboneke indongozi umusubirizi mwiza ategurwe aze ate- atera iteka uburundi nk'uko yateye iteka uburundi abandi nabo kumbure bakagira bati mbega tuba tumaze iminsi tuvuga eh, bimwe tuba tumaze iminsi duhindisha ubunye abantu bazotubona gute tugiye kumaramara twarabesheye igihugu twarabesheye umukuru w'igihugu novuga rero yuko mu mitwe no mu mitima y'abantu hari ibintu bitandukanye ariko igihambaye ni uko abantu dutegereza gutegera yuko ibihe bihinduka tukiga kujana n'ibihe inkuru nziza ntiyamye ari umukuru w'igihugu yatari umukuru w'igihugu uburundi bwariho eh, kandi na- n'uwuzoza inyuma yiwe ntazokwama ari umukuru w'igihugu uburundi buzobandanya bwavyara abana benshi abo bana bazoja barakurakuranwa eh, kuroka uburongora no kubuhesha iteka n'itekano jean claude karirwa ndenza ko murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika yamara ariko abatavuga rumwe na leta ntibemera ko iyo ngingo ari ntabanduka reka twumvirize frederic banyumvi banyumva banyumva imvugira yigeze kuba vice perezida uburundi akaba muri iki gihe ari umukuru umugambwe sahwanya frodebo twebwe nk'abandi barundi benshi tubona bariko barabivuga kuri ibi eh, by'inyandiko eh, ngurukanabumenyi eh, tubona ko na twebwe by'ukuri ntawobyumva nta n'uwobyemera kuko ibyo umuntu amaze kutubesha si bi- si bikenya ni byinshi cya mbere cya kabiri naco ni uko umuntu aravye eh, ntashobora gutangaza ibwirizwa nshingiro uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bacavuga ngo ntazogenda mwaka w'ibihumbi- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ko ico gihe ivyo bivugwa n'iryo bwirizwa nshingiro akuye ni ukuvuga muri ico gihe nta kizuba kimbuza kuvyitoza ni ukuvuga tubona ko umenga ni nk'ikinyoma arimwo araha abarundi kuko vyinshi vy'ukuri twararonse ibinyoma vyinshi bivuye mu kanwa kiwe hari n'abashobora kuvuga ko ibinyoma byari ibinyoma bikwiragiza bivuga ko azoguma ku butetsi gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ariko wenyine yahakanye yatangaje ko atazokwitoza aho ntibishobora kuba ari ingorane mu mugambwe iwanyu canke iyindi migambwe itavuga rumwe na leta ifise oya ahubwo hoba ari mu mugambi we kuko ni mu mugambi we bamwe bavuga yuko yabaye imboneza yamaho kuba imboneza yamaho nuvuga ko atabundi muntu azomuja imbere yaravuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaravuzwe na barya b'imbonerakure baguma baririmba ko atawundi atariwe twebwe n'umugambi we bivuga rero uyu munsi yemeye gucakura n'umugambi we rero M- mu gihe atakwitoza nk'uko yabitangaje mu gihe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri atakwitoza umugambwe wanyu muzokora iki muri imyaka ibiri isigaye kugira ngo nawe nyene ushobore kuba mu migambwe ishobora guhiganwa muri ayo matora bwa mbere ho arazi ingene igihugu yakigejeje tuzoraba n'imyifato yiwe yuko yemera ko indi migambwe ije ahabona igakora kandi k'ubwicanyi kuva iyi tariki bwoca buhagarara nitwabona atari ivyema dusubiye gutora nitwumva atambona dusubiye kwica abantu nitwabona ibintu byose biriko biragenda neza akemera ko twaca twicara tukavugana ibyo gutunganya igihugu c'u Burundi kugira ngo dutunganirize abanyagihugu ibyo tuzobibona ivyo niyavyemera tuzavuga tuti bya bintu yavuga bishobora kuba byari byo hari abakurikirana politike eh, i burundi hafi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta harimo umugambwe wanyu sahwanya frodebu wagize amakosa mu kwiyonjora mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi ari byo bituma muri iki gihe iyo migambwe idashobora kuronka amajwi abo mubabwira iki oya ibyo byose ni ibintu bagiye bagerekeranya habe na- si nabyo kuko wowe umaze kubona ingene batunganije amatora mu ya komine ukabona ubusuma bubaye ukabona ingene baremeka abantu amajwi kandi batitoje aho hantu ushobona ko ari ubusuma bweruye ubonye amasanduku atorwa mu ishyamba arimo amajwi ni ukuvuga ayo niyo yari yaba yatowe ayatowe by'ukuri niyo babagiye bagata ayo bujuje bagaca ariyo bajana akariyo baca baharura ariko tumaze kurangiza byose kandi twarabyerekanye nta kiba gisigaye atari ko tuvuga tuti reka tubivemo kuko nta matora nyayo ashobora gutunganywa n'uwo muntu ariko murazi ko amashirahamwe mpuzamakungu yariko ararorera ayo matora eka n'amashirahamwe yarorereye amatora yo mu burundi yari yemeje ko amatora yagenze neza burya abantu baza amatora ntiyibwa umunsi w'amatora Umu- amatora yibwa kera bo bajya abantu b'abazungu atazi na kimwe atazi n'ahantu agiye ntamenya ibiriko biraba je narabaye umuntu agenda gucungera amatora muri afurika y'epfo utazi n'intara iyo ariyo utazi n'amayeri yabo utazi n'ururimi rwabo umenya gutyo ariko barakora upfa kuraba gusa ukabona umenga ni ibiryo kandi atari ariko hari n'umushigantahe atohoza ukuntu amatora azogenda akorana n'ishirahamwe rikomeye ryo muri afurika africa Bar- barometer uyo ni dr sebudandi christophe yari yatangaje ukuntu imig- amajwi imigambwe yari gut- turonka ico gihe aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere gato yuko amatora aba yari yatangajwe ko imigambwe myinshi atamajwi yari ifise uyo mu nta- ntabwo ari mu mugambi uriko buteza none amajwi boyabona gute kandi batagenda ku rubuga ngo baheze bakore jewe naragiye kenshi mu gihugu hagati namye nsigura ntanga amaraporo y'ibyo nabonye ku rubuga ibyo nabonye eh, ibugenyuzi ibyo nabonye mu gihogazi nerekana yuko by'ukora atamatora ashoboka kubera ko imigambwe idashobora gukora mu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ni mu myaka ibiri iri imbere mu gihe perezida nkurunziza to kwitoza ikintu cotuma umugambi wanyu uvuga ko amatora agenze neza niki ubwa mbere nakwariye guhera kuri tariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ndusubire kumva umuntu yapfuye azira ubusa ndusubire kumva abantu bariko baratotezwa mu gihugu ndusubire kumva imbonerakure zirimwo ziragira n'amahiri ngo ziriko ziyamirize ibintu bitagira umutwe n'amaguru ntidusubire kumva imigambwe ibuzwa kugenda hagati mu gihugu itotezwa abantu bapfungwa ngo batoye oya Uh, Frederic Bamvuga inyumvira uh, yahoze ari vice perezida w'Urundi akaba ari umukuru w'umugambi wa Nyafrode muri iki gihe murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika koregwe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda mu rwanda umukobwa ashobora gutorana kwa se kandi n'umugore ashobora gutorana ku mugabo bubakanye biciye mu mategeko nyuma y'imyaka cumi n'icenda mufasoni munyankindi monica aratubwira intambwe imaze guterwa munyankindi ahagarariye mu rwego rw'igihugu umuryango haguruka uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana hari mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze na thomas kamerine imyumvire imaze kugera ku rwego rushimishije kuko n'abagore ubwabo mbere nabo ubwabo ntibumvaga ko bafite ubwo burenganzira ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu ni ukwigisha amategeko iyo itegeko rije riba rije rije gusubiza ibibazo biba biri mu muryango nyarwanda ndetse baka- ba- bamwe bakaba bagifitemo ibitekerezo by'uko riba ryaje ryabyoroheje ibibazo bihari rikaha uburenganzira umugore cyane abandi bakavuga bati bya- bya- ni ikibazo abagifite ya myumvire ikiri hasi ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu kubera ko akazi kacu ntabwo ari ukuvuga ngo amategeko yagiyeho turarangije akazi gusa dukoze ubuvugizi amategeko meza abereye abanyarwanda agiyeho nka dufatanyije n'izindi nzego icyo tuba dusigaje dukora kwigisha kugira ngo umuryango nyarwanda umenye impamvu y'itegeko kandi na buri wese amenye uburenganzira bwe bigatuma na wa mugore amenya yuko kujya mu ba- mu- mu- mu mubare mu mu rutonde rw'abazungura atari icyaha atari no kurenga ku muco ahubwo ari uburenganzira ahabwa n'amategeko ahabwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda twitoreye mu mwaka wa bibiri na gatatu ryavu- nk'uko ryavuguwe kugeza ubu ngubu ndetse n'andi masezerano mpuzamahanga metero munyankindi karame iri tegeko rivuga yuko umugore uzungura umugabo baba barashakanye mu buhe buryo gusezerana busigaye ari bwa- ishu- buryo ni butatu hari ivangamutungo rusange hari ivangamutungo muhahano hari n'ivanga n'ivanguramutungo ri- risesuye ni ukuvuga ngo umugore wasezeranye ivangamutungo rusange ubwo ni ukuvuga ngo wa mutungo w'umugabo wose awufiteho uruhare kimwe Ariko n'abana muhahano, babo kimwe n'abana ajya Eh.
hamwe no muri ni muri rwa rutonde rw'abazungura bahoraho kimwe n'abandi babandi rwa rutonde ruhoraho rw'abazungura ariko iyo ari muhahano muhahano icyo gihe ni uvuga ngo baba basangiye wa mutungo bazashakana waba undi muhahano awufiteho uburenganzira ijana ku ijana ariko iyo ari ivangamu- ivanguramutungo risesuye ubwo nta burenganzira aba afite kuri wa mutungo w'umugabo u- ahubwo aba- nta nabwo anazungura umugabo we ahubwo icyo akora kereka umugabo amuhaye nk'impano ubu se noneho gusezerana mu mategeko abanyarwanda barabikangukiye cyane ku buryo nta bantu benshi bakibana gusa batanyuze imbere y'ubu- y'itegeko abanyarwanda barabikangukiye cyane ariko hari n'aho usanga mu duce tuna tumwe tw'igihugu usanga uwo muco kubera umuco waho wa- wa- wo gukunda kugira ubuharike hari aho ba- abagore badasezerana ariko naho ni hake bisigaye ariko i- haguruka ndetse n'izindi nzego za leta bafatanyije icyo dukora dukora ubukangurambaga kugira ngo wa muco bushoboke ushire ndetse n'aba bagore basezerane bagire uburenganzira ku mutungo nk'uko biteganywa n'amategeko uretse ko n'iyo umugore ari muri rwa rugo niyo yaba atanasezeranye hari itegeko nimero mirongo itanu n'icyenda ryo muri bibiri n'umunani rimuha uburenganzira ko na wa mugabo najya gushaka undi mugore agasezerana wa mutungo bari bafitanye awufiteho uburenganzira icya kabiri kuko nawe aba yaragize icyo akora muri urwo rugo kuri telefone turi kumwe na leonidas leonidas we hamwe ufite akabazo ego ndafite icyo nshikiriza ariko kandi ndafite n'akabazo yego Eh, kuri iryo tegeko munyankingi ariko aravuga ryoba ryaratowe mu rwanda ubwa mbere adukirije yuko umenga eh, umugore yoba yara- yari yarataye agaciro ariko tubirabye umugore agaciro ntiyigeze agatakaza kuko nk'uko yari karabivuga n'ubundi urugo n'ubundi urugo usumbya umugore n'ubundi agusumbya urugo kuko niwe acunga umutungo wo mu rugo ariko uvuze ko bamusubiza agaciro kubera agiye gutorana kwa se agatorana no kwa nyina yembo n'umenga ngaho hoye hoba harimwo akarengane nagira mbaze rero nimba n'umuhungu a- baratoye mu iryo tegeko ko yoba ashobora gutorana kwa se agatorana no kwa nyina kuko ntikoba rukungana ahubwo baba babasumbasumbanishije ye urakoze leonidas we ndabakengurukiye nanjye ku ijwi rya amerika metere munyankindi gutorana rero nyine nk'uko twabitangiye tubivuga niko kuzungura nuko ubwo rero Bavuze ati ngo ku- umuhungu kuzungura ku ruhande rwo kwa se no kuri nyina eh, n'umuhungu afite ubwo burenganzira Umuhungu.
dukurikije iri tegeko yewe arabufite buri mwana wese buri mwana Mhm.
wese afite uburenganzira buzungura ababyeyi be bombi niko bimeze ye ndibwira kuko yaratangiye kuvuga ngo ni akarengane ni ukuvuga ati buriya umuhungu itegeko rirabisobanura rya mirongo itanu na kane bavuze uburinganire bw'abana mu izungura abana amategeko mbonezamubano yemera ari abo uwapfuye bazungura ku buryo bungana nta vangura hagati y'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa ye ni uvanga uruhande agomba kugera urutonde rw'abazungura niba rurimo kuri urwo ruhande kwa nyina ari nyina wamubyaye arazungura nawe arajya hamwe n'abandi azungure nyina niba ari ku ruhande rwa se arajya hamwe ku ruhande rwa se naho azungure radiyo ijwi rya amerika kuri telefone turi kumwe kandi na pacifique pacifique babwe akabazo kawe nanjye nagira imvuge ko ibyo bijyanye no gutorana kw'abakobwa cyangwa abahungu nkaca rero jyewe hari akangonongono novuga yuko narisise kuri ibi bijyanye no gutoranya nk'uko tubona yuko menga hariho akantu novuga yuko barenganije ku muco tw- wa kera twari dusanzwe tuzi kuko nkabona menga nk'ibyo baba barazanye byo gutorana ku bakobwa nobona yuko ari nk'umuco wo hanze mu bazungu baba barazanye baje gusubiriza umuco w'abanyafurika twari dusanzwe twituza umuntu rero akaca abaza ati nubega aho ntibabona yuko umuco wa kera w'abasokuru wa ba kera ko tubona abahungu aribo bari batorana mu gihe umukobwa we yavuka akagenda ay- yamara kuja kubaka ubuzima bwiwe bukazo bukarabwa n'umugabo wiwe aba asanzwe amufise cyo kimwe umuntu w'umugabo akaba ariwe araba ubuzima bw'uwo mukobwa akaraba n'ubuzima bw'abana bamukomokako umwana agatorana kwasi aho ntibabona yuko hariho akantu boba bara boba barakuye ko ku muco wa kera mu gihe uzosanga amenga umuco wa kera bazoba bariko barawumera nk'ababi- nk'abawibagiwe Ca- nkaca rero ndamubaza ati mbega ko kuki boba baratoye iryo tegeko hari ingorane ryoba ryari rikeye mu gihe kera aho twari dusanzwe tubona byari bimeze gutyo oya hari agahatse koba kari gateye cyangwa hari ingorane ryari riteye yego cyangwa kuba bariko barakuraho umugenzo wa ba kera hoho ntibabona yuko bariko bara- ba- bazana umugenzo wo hakurya mu bazungu ntibabona yuko boba bariko baribagiza umuco wacu bariko barawibagiza bawutitura bakateza imbere umuco wo mu ma- wo mu bazungu biyo hakurya bo hakurya y'amazi pacifique rero rero nkasabwe ye wahindirira aho ngaho hanyuma metere munyankindi akagusubiza eh ye urakoze sawa yego arakoze pacifique icyo numvise avuze ni uko agaragaje yuko ngo mu muco hari icyo twa- cya- twirengagije ku muco umuco ubaho kandi ukagira nawo uburyo ugenda wevura iwaha hakabamo revolisiyo mu muco kandi tukareba ibyiza dutira ahandi bishobora kudufasha itegeko rero ry'izungura mu rwanda rijyaho muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda ryaje rigukije gukemura ibibazo byari bihari nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni koko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari abagore bari bamaze gupfakara ndetse n'abana b'abakobwa bari bamaze gupfusha ababyeyi bagasigara ariko nta tegeko ry'u rwanda ribemerera kugira uburenganzira kuri ya mitungo y'abagabo umugore adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'umugabo we umukobwa nawe adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'iwabo kubera yuko byitwaga ko ari umukobwa atari yemewe mu izungura itegeko rero mu rwanda ryaje rigugiye gukemurira ibibazo byari bihari bya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo abagore nabo babashe kwiteza imbere twari dufite umubare munini w'abapfakazi ndetse n'umubare munini w'imfubyi z'abakobwa zari ziri aho zidashobora gucunga imitungo y'ababyeyi babo Igihe u rwanda rero rushyiraho amategeko rushyiraho amategeko rureba ibibazo abanyarwanda bafite rukanayashyiraho kugira ngo akemure ibibazo bihari muri ako kanya kandi ibibazo byarakemutse wa mugore agira umwanya nawe agira uruhare mu iterambere ry'iki gihugu Mm.
kandi mu- turanabyishimira ibyo twagezeho ntabwo kumva ngo umutungo w'umugabo w'umugore umugore ari aho yapfakaye barumuna b'umugabo baje kuzungura umutungo we n'abana be baviriyemo aho kubera wenda yarasiga- yasigaye wenyine cyangwa yasigaranye n'abana b'abakobwa kuko umukobwa adafite uburenganzira ugasanga umutungo ugiye kwa ba se wabo cyangwa ku bandi bantu hirya ubwo urumva se umukobwa byari kuba bimariye iki wa muryango wa umugabo yaravunikiye umuryango we Eh, amategeko rero yaje agiye gukemura ibibazo byabaga bigaragara iyo amategeko agiye kujyaho ntabwo bashyiraho itegeko gusa kugira ngo babigire bashyiraho kugira ngo bakemure ibibazo bihari kandi bijyanye n'igihe kandi bizarambe igisubizo kizarambe kizanarambe kizanarambe gifasha umuryango nyarwanda kwiyubaka eh kandi tunagendere no ku mahame m- mpuzamahanga tuba twarasinye kugira ngo nayo ajye mu bikorwa harya icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi ikirangira abagore ntibari mirongo itanu na bane ku ijana mu muryango nyarwanda nimba nibuka umuryango neza nyarwanda eh reba rero kandi abagore abenshi bashobora muri kugira bo uburenganzira imi- amasambu y'iwabo ntibayagireho uburenganzira Ah, Eh, ntagire uburenganzira iwabo isambu y'iwabo ikagenda gutwarwa n'abantu baturutse i kantarange ntagire uburenganzira ku mutungo w'umugabo we bigatwarwa n'abandi akicwa n'inzara akambara ubusa kandi mwabonye akambara ubusa u rwanda rero rwashyizeho itegeko rikemura ibibazo byari biri icyo gihe risanze iryo tegeko hari ibyo ryibagiwe rirongera riki- rivugurura rya tegeko rishyiraho irindi tegeko rihindura rya rindi ryagiye icyenda n'icyenda rishyiraho itegeko rya bibiri na cumi na gatandatu riza gusubiza ibindi bibazo byibagiranye mu gusubizwa muri rya tegeko ry'icyenda n'icyenda
Mm. ariko se metero munyankindi nk'iki kibazo pacifique abajije ati mwirengagije umuco ntabwo mujya muhura nacyo mu rwanda mu rwanda abataremera yuko umugore afite uburenganzira bungana igihe dufite itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda no mu burenganzira bwa muntu ndetse no mu- no muri sosiyete n'imbere y'imana tutanagiye no kunyura kuri constitution imbere y'imana abantu bose turangana duhere n'aho ngaho tugere imbere y'imana ese niba umugore n'umugabo n'abantu bose tungana imbere y'amategeko kuki umwe agira uburenganzira busumba ubw'undi undi akagira uburenganzira buri munsi y'ubw'undi kandi imbere y'imana tungana Mm.
tukagira n'indi na constitution twishyiriyeho y'u rwanda itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nk'uko ryatowe ryashyizwe muri bibiri na gatatu rikaba ryaravuguwe kugeza ubu rivuga ko umugabo n'umugore bangana imbere y'amategeko kandi bafite n'ubushobozi bungana bashobora no guteza igihugu mu mu- mu buryo bungana icyo gihe rero ntabwo ari ukwirengagiza umuco ahubwo ni ukugendana n'igihe tugirirebe u rwanda rurebera abanyarwanda ibafitiye akamaro
inshuti mwese mwaduteze amatwi mbere yo gusozera reka tubibutse ko mu kanya twashikirije amakuru arimo ingingo zibiri zikomeye cyane rwose ingingo ya mbere yari ingingo yo gutera igikumu ah, ku ku ibwiriza shingiro rihinyanyuye eh, perezida Pierre Nkurunziza yateye ku igikumu aho ni mu birori byabereye ibugendana mu ntara ya Gitega iyindi ngingo yatangajwe n'ingingo ivuga ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inshuti mwese rero mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri tukaba dushimiye kandi na fasira yiganije ikiganiro turabashimiye mwese turashimiye abaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza